iyi mwumva ni radiyo ijwi rya amerika isamiranira i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda mwaramutse neza mwese muduteze amatwi muri kumwe na oriane itanga ishaka abaramutsa kazi mu makuru n'ibiganiro byo kuri ino saha tudatevye duha ijambo mugenzi wacu aloise bigirimana adushikirize amwe mu makuru avugwa hirya no hino ku isi
mwaramutse oriyane ayavugwa cyane n'intambara iri muri ikirere leta zunze za amerika yaraye ifashe ingingo yo kutazosubira kugura ibitoro na gaze mu burusiya perezida joe biden avuga ko iyi ngingo izoshira hasi ingufu z'igisirikare cy'uburusiya mu gihe kikibandanya ibitero kuri ikirere iyi ngingo yiyongereye ku rundi rukurikirane rw'ibihano byaciye mu mategeko ya perezida agamije gutururuza perezida vladimir putin w'uburusiya muri iyi ngingo yafashwe ejo kuwa kabiri umunyamerika wese ngo azoshinga imitahe mu gisata cy'amasoko ntanganguvu mu gihugu cy'uburusiya azoyifatirwa ibihano na amerika mu mwanya uheze mu mwaka uheze leta z'ubumwe za amerika yarangura utugunguru tw'ibitoro hafi ibihumbi amajana indwi buri munsi mu gihe uburaya bwagurira uburusiya nabwo utugunguru tungana imiliyoni zine n'ibice bitanu ku munsi ibihugu bihurikiye mu kigo mpuzamakungu kigenzura iby'amasoko ntanganguvu byaremeranije kuzoza birimbura utugunguru tungana imiliyoni mirongo itandatu mu bitaro bifise mu bubiko amerika yemera kuzoza irasohora icya kabiri c'iki gitigiri kugira bahagarike gushorera uburusiya perezida biden ariko yamashimika avuga ko atamugambi afise wo guhonyoza abasirikare babo muri ukraine ariko ngo ibi bihano bikomeye bizoshira hasi perezida Putin w'uburusiya kuri aya makuru nyene uburusiya bwatangaje ko buzokugurura buzohagarika ibigwanisho muri Ukraine ryo kuwa gatatu kuri wa gatatu kugira haboneke umuhora w'abasivile bahunga ibigo bitororokanya amakuru by'uburusiya byatangaje ko ibi vyemejwe n'umugwi w'ubushikiranganji bwo kwivuna abansi mu burusiya ujejwe kuganira na Ukraine kuri iki kibazo umugwi wa mbere w'abasivile watanguye guhunga ejo ku munsi wa kabiri mu gitondo cyane cyane abavuye mu gisagara ca Sumi abandi bahunze n'ababa hanze y'umugwa mukuru Kiev ariko abagerageje guhunga igisagara ca Mariupol kirimwo ikivuko ntibyabakundiye mu minsi iheze aho Ukraine n'Uburusiya bagirizanya ko bataborohereje ishiramwe mpuzamakungu ONU rivuga ko abamaze guhunga intambara bageze ku miliyoni zibiri Polonye yonyene imaze kwakira umuriyoni umwe n'ibice bibiri by'izo mpunzi
Washington ijwi rya Amerika
nayo muri pakisitani abategetsi bavuze ejo kuwa kabiri ko abantu bashika batanu mu bajejwe umutekano barishwe abarenga mirongo itatu barakomereka ni mu gihe umwiyahuzi yiyambariye ko ibombe yayituritsa ku modokari zarimwo abategetsi mu bumanuko bushira uburengero bw'intara ya baruchisitani umuhari w'iterabwoba wa leta ya kisilamu waremanze ico gitero cejo kuwa kabiri cabiriye mu gisagara ca sibi ni igitero cy'umwiyahuzi kigize kabiri gikozwe n'uwo muhari w'iterabwoba mu kiringo kiri munsi y'indwi imwe abategetsi bo mu gisata cy'amagara cy'umutekano bavuze ko iyo bombe yaturikijwe yaturikirijwe mu ibarabara mu gisagara cya sibi haheze iminota mike urukurikirane rw'imodokari zitwaye perezida wa pakisitani arif arivi zirenganye ntibiramenyekana nimba perezida ariwe yarondegwa ku munsi wa gatanu naho uwundi mwiyahuzi yariturikirije ko bombe mu musigiti w'ipeshawari ku mugwa mukuru w'intara ya kiber pakuntwa yica abantu mirongo itandatu na batatu hongera hakomereka abandi hafi amajana abiri ahandi havuga ubwicanyi ni muri afurika muri nigeria abantu bitwaje inkoho barishe abantu bashika kuri mirongo itanu n'indwi bo mu migwi y'abanyagihugu bahisemo kwicungerera umutekano mu mirwano yabahuje mu buraruko bushira uburengero bw'ico gihugu perezida Muhammadi- Bu- muhammadu buhari yaraneguye yivuye inyuma iyicwa ry'abo bantu bishwe n'abo abanyagihugu bakunze kwita abasuma abica baka- ba- mu buraruko bushira uburengero bwa nigeria abajejwe umutekano bemeje ko uko gutana mu mitwe kwabaye ku munsi wa mbere muri zone ya zuru muri leta ya kebi bavuze ko ibiziga mirongo itanu n'indwi ari byo byatowe mu gihe abanyagihugu bo bemeza ko abantu mirongo itandatu na babiri ari bo bahasize ubuzima mu gisata c'amagara y'abantu dutandukire muri hong kong aho ico gihugu arico kigezweho aho abariko baricwa n'umugera wa covid cumi n'icenda barushiriza kwiyongera abahinga mu vy'amagara y'abantu bavuga ko igihugu kigeze mu bihe bitoroshe aho ubwoko bwa korona bwiswe omikrone buriko burakwirakwira mu bantu ku muvuduko munini ibi vyatumye abategetsi bafata ingingo zikomeye zirimwo gushira inguvu mu gupima abanyagihugu mu ndwi iheze hong kong yaronse ibitigiri bitari bwaboneke vy'abantu bangana ibihumbi mirongo itanu na bitandatu n'amajana umunani bashasha banduye ni mu gihe mu bihugu bitari bike ku isi iki kiza gisa n'igitanguye kwi- kwibagi- kwibagiranwa aho ingingo zikomeye zari zarafashwe ziriko zirakugwaho buhoro buhoro ejo ku munsi wa kabiri muri hong kong habonetse abantu bashika ku bihumbi mirongo ibiri n'umunani n'amajana ane na mirongo irindwi na batanu banduye kovide cumi n'icenda
urakoze aloyizi bigirimana kuri ayo makuru avugwa hirya no hino ku isi udushikirije ijwi rya amerika rirabandanya kubashikiriza ibiganiro byayo mu kirundi no mu kinyarwanda tubibutse ko mu burundi turiko tuvugira ku mirongo migufi ya short wave kuri metero cumi n'icenda na metero mirongo ibiri na kabiri mu rwanda naho mutwumvira kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu no kuri radiyo inshuti ya bose fm mirongo umunani n'umunani n'ibice bitatu mudukurikire no kuri facebook adresi yacu ni voa radiyo yacu ejo ku munsi wa kabiri itariki umunani z'ukwezi kwa gatatu amakungu yose yarahimbaje umunsi wahariwe umupfasoni hamwe n'utwigoro tubandanya gukorwa kugira ngo haboneke ubungane nyakuri hagati y'umupfasoni n'umugabo ahantu hose byaheze byahegejwe n'inkoni ndende ikubiswe ababikoze ahantu hose ndabisubiramwo byakijwe n'inkoni ndende ndaguha akararo ngaha muri canada hako ukubita umugore muri iki gihugu wokwiba banki uyu ni regine cirondeye umurundikazi akora ubushakashatsi mu byerekeye agateka k'abapfasoni ubunaho n'amakuru yo mu karere k'ibiyaga binini muri repubulika iharanira demokarasi ya kongo abagore baharugwa mu bihumbi mu gisagara cya uvira barahimbaje umunsi wabahariwe basabira amahoro abagenzi babo bo mu misozi miremire ya fizi na mwenga bugarijwe n'ibibazo by'intambara umenyesha amakuru w'ijwi rya amerika vedast ngabo yadushikirije iyo nkuru tumutega amatwi kimwe n'abandi bagore batuye hirya no hino muri repubulika ya demokarasi ya kongo abagore b'ingeri zitandukanye batuye mu mujyi wa uvira bizihije umunsi mukuru w'umugore aho bari bateraniye kuri meri y'uyu mujyi binyuze mu ndirimbo imivugo ikinamico ndetse n'amagambo abagore bagiye bafata bagarutse ku kibazo cy'umutekano muke wibasira abagore bari mu turere turimo intambara twa fizi uvira na mwenga mari mitila ponga ni umuyobozi uhagarariye abagore bo muri uvira avuga yuko uyu munsi atari umunsi wo kwishima ngo abagore banywe inzoga ahubwo ko ari umunsi wo gutekereza ku mutekano w'abandi bagore bugarijwe n'ibibazo by'intambara yagize ati Hali ya usalama sio nzuri kwa wanawake juu kunakuwa wanawake wenye umutekano kutoka si Minembwe, mwiza w'abagore wanatoka hari abagore Majombo, bahunze bava wanatoka minembwe Mamwezi, abandi leo bahunga bava wanalala bijombo chini, aho wanalala bari chini.
bose babayeho Hawana nabi nafasi ya ma- hawana yavuze ko chakula, badafite aho viko barara vingi, heza na barara wakati hasi viko ni kandi ko wakati badafite ibyo anakufa, bagaburira abana wanawake anabakilia yagaragaje ko pepe, iyo mwanamke habaye anabakilia jamaa, intambara abagore aribo bapfa abandi bagapfakara ibibazo by'umutekano muke byagarutsweho muri uyu munsi mukuru w'umugore bishimangirwa nanone na zimwe mu mpunzi z'abarundi zaje kwizihiza uyu munsi mukuru zivuye mu nkambi y'agateganyo ya kavimvira ubu uburyo bujyanye no kuratembera mu ibarabara zana byangombwa batana byangombwa ngo aha ngo abanyene ngo nibo bariko barifasha abanyarwanda ngo kuvana hariya haruguru ko ubu ibyo nyine abarefuje muri ino minsi umutekano vurema ni muke ikibazo mu nkambi vurema umutekano ntimuke bivanye n'imigwanire ikiraba muri iyi kongo Eh.
umunsi mukuru du- usanga tumeze neza ariko ikibazo dufise ni cy'uko turiko turataka ati nibaducure tureke kuguma duhonyangwa twitwa impunzi tugende mu gihugu cy'amavukiro kuko ntaho urupfu rutari umuyobozi w'umujyi wa uvira kiza muhato wari witabiriye ibirori by'umunsi mukuru mpuzamahanga w'umugore yasabye abagore kwitandukanya n'ivangura rishingiye ku moko rimaze gufata intera ikomeye muri uvira usibye ubutumwa bw'amahoro bwagiye bugarukwaho muri ibi birori hanatanzwe n'ubutumwa bwo kurwanya ingaruka z'imihindagurikire y'ibihe bwatanzwe n'inzego zirimo iza aseri n'abashinzwe ibidukikije bagiye bakangurira abagore gutera ibiti vedaste ngabo ku bwaradijwi rya amerika uvira mutara kivuye mu rwanda naho ejo barahimbaje umunsi wahariwe umufasoni ijwi rya amerika ryahisemo kugendera bamwe mu bagore basanzwe babeshejweho n'urudandazwa ruto ruto abavuganye n'umumenyeshamakuru w'ijwi rya amerika sumta kaboyi bamubwiye ko ikiza ca virusi ya korona cyasubije inyuma ubutunzi bwabo ibirori byo kwizihiza umunsi mpuzamahanga w'umugore ku rwego rw'igihugu byabereye i gakenke mu majyaruguru y'igihugu kuri iyi nshuro abagore bagera ku bihumbi bitatu bakoraga ubucuruzi bwambukiranya imipaka bahawe inkunga nyuma y'uko ubucuruzi bwabo busubijwe inyuma na covid cumi n'icyenda hari n'abandi bagore bagaragaza ko batabasha gukora ibirori kubera ko bugarijwe n'ubukene yewe ntabwo njyewe njya nkwizihiza kuko rwose ntabwo ubushobozi bwo gukora ikirori ha- ntabwo mba mfite njyewe ndya bisanzwe nk'uko nari nsanzwe ndya nta- nta birenze mbifata nk'iminsi isanzwe umunsi w'abagore kuri njyewe rwose ndumva ari umunsi nk'iyindi ntabwo n'uwo munsi tunawizihiza rwose no kuba umuntu aryohewe no kuba umugore nta n'ibyo tuzi situzi n'uko bisa biravuga ngo umunsi w'umugore umuntu yitwa umugore kuko afite umugabo twebwe rero abenshi turindushye nta n'abagabo twigirira ubwo rero umunsi w'umugore ntabwo ngewe nk'uha agaciro pe twibera mu buzima bw'uburibwe bw'ubukene rwose n'ibingibi twiberamo ibyo kumenya mu matariki ntabwo twe tujya tuyamenya aba bagore bumvikanisha ko nubwo ibyo bakoze byahombejwe n'icyorezo cya covid cumi n'icyenda bamazemo imyaka ibiri kuri ubu hiyongeraho izamuka ry'ibiciro byagabanije na duke babonaga idahenze n'ubugari n'umunyu ari ibyera mu rwanda byaba ari ibiva hanze byose byarahenze twatungwa n'inyanya n'inuza n'ubugari byarahenze reba nk'isukari urugero isukari igeze ku cyatanu umuntu ubasha gukorera icyatanu ku munsi ni bakeya pe amakara nk'ubu ngubu mu mufuka w'amakara ugeze ku bihumbi cumi na bitatu ubu se wenda tuvuge yuko ikibazo ibituruka hanze wenda byo twavuga yuko biterwa ntambara iri mu bihugu byo hanze ariko se n'amakara ya- gu- aturuka hanze ko ari ikibazo dufite hari ikindi cyiciro cy'abagore bemeza ko umunsi wabo bawijihije neza nyuma y'aho bahawe inkunga yo kuzahura ubucuruzi bwabo bwari bwasubijwe inyuma na covid cumi n'icyenda ubu nibwo twe turimo kuzanzamuka korona kubera ko iri kurangira ariko ubundi ntabwo byari byoroshye am- intimari zari zaranabuze kuko tuba dufite ibishoro bike cyane cyane abadamu ubwo rero waba ufite amafaranga ukaba wajya gushaka imari ahandi hari ikigega cyagiyeho abantu bari bafite utu bucuruzi buciriritse cyabagezeho eh cyatugezeho ni ukuvuga ngo nawe baraguhaye Eh, nta kibazo meze neza bari barakubise ariko hagize aha ha- bashyizeho ikigega cyafashije abantu ubu nta kibazo ni sava ikibazo cy'ibiciro ku masoko yo mu rwanda ntigihangayikishije abakora uturimo duciriritse bonyine hashize iminsi humvikana hirya no hino mu bitangazamakuru impungenge z'izamuka ry'ibiciro minisitiri ushinzwe ubucuruzi mu rwanda habyarimana beata aherutse gutangaza ko nubwo hari ibiciro byazamutse kubera icyorezo cya covid cumi n'icyenda ariko harimo no kugaragara abacuruzi babyihisha inyuma bakazamura ibiciro by'ibihingirwa mu rwanda hakaba cyo kuza nanone ibindi bumva banabwira ngo ibiciro byazamutse ariko mu buryo wumva budasobanutse kuko iyo uvuze uti ibijumba ntabwo tumiza ibijumba hanze tubyeza hano hari abajya bavuga bati igiciro cy'akawunga cyazamutse ariko turi mu gihe cy'umweru w'ibigori icyo gihe rero tubifata nk'abacuruzi bashaka kugira ngo bafatirane abaguzi nubwo hari ibiba byazamutse ntabwo aba ari byose ariko hari igihe umuntu ashaka kugira ngo afatirane abantu bavuga ati ibintu byacitse ariko icyo gihe ntabwo byavanga ngo bihinduye eh, igiciro cy'amakara kuko amakara ntabwo tuyavana hanze ahubwo ibyo tubibona nk'umucuruzi wifuza kugira ngo afatire mu rusaku avuga ati nabyo byazamutse ko bidahuye usibye kuremera abagore bakoraga ubucuruzi bwahombejwe na covid cumi n'icyenda uyu munsi kandi hanahembwe abana b'abakobwa bo mu murenge wa mahama mu karere ka kirehe bagaragaje impano zinyuranye mu mikino asumta kaboyi ijwi ry'amerika i kigali turacyavuga ku makuru y'umunsi mpuzamakungu wahariwe umupfasoni ku isi waraye ubaye hamwe n'intambwe zikomeye zibandanya gukorwa mu twigoro two gukora ibishobotse byose kugira ngo haboneke ubungane hagati y'abagabo n'abapfasoni mbe intambwe zo gushikira iryo hango zigeze he mu karere ka afurika y'ibiyaga binini mugenzi wacu frederic nkundikije yavuganye na regine cirondeye umurundikazi akora ubushakashatsi ku gateka k'abapfasoni uyu mugambi ni umugambi wo guhoza Ah, ni umugambi atamuntu n'umwe ashobora gutezura ngo tw- hari icyo twashyitse ko ngo ni ukuvuga ko byaheze ni umugambi nama nise umugambi wo kwaniza ko umuntu yisuzuma araba icyabaye n'ikitaraba n'igituma ni umugambi u- u- wateye imbere mugabo uguma utera inyuma intambwe gutera imbere intambwe tuvuge nka zitatu hanyuma ugatera inyuma intambwe imwe cyangwa zibiri urabya aho uherereye kuko no ngaha muri canada ni uko bimeze intambamyi zoba ari zihe intambamyi nkuru nkuru ziba zi- ziva kuho uherereye intambamyi nyamukuru zikunda kuba ku mico imico ituma abakenyezi ba- batabyumva vuba baka- ni ukuvuga ibi- ibi- ibibabako bakibaza ngo ni uko nosubiramo rya jambo bavuga ngo niko zubakwa bakibaza ko ariko byamye na hambere n'aho hambere hose kandi ariko biteza kumenya ni ukuvuga mu- biragoye kurwanira umuntu wenyine atiyumva ko ah, ukeneye kumurwanira muriko muvuga ko mu ntambamyi harimwo ah, ivyerekeye imico hoba hariho nk'abapfasoni bumva ko hadakwiye kuba ubungane ivyo nivyo muriko muravuga ego egome hariho abakenyezi ah, ba- rimwe rimwe bafashwa n'amashengero bagafashwa n'abantu bafise nabo ico bita lobi barafise abantu ah, babafasha kugira ngo bagume aho bari ah, bafashijwe cane cane n'amasengero nyuma icya kabiri gikunda gusubiza inyuma ah, bituma bidatera imbere cyane ni amapolitike ni amapolitike ndavuga ko, ah, ah, atuma bitera imbere ni amapolitike atuma bitera inyuma ni uguha akarorero koroshe raba ibyabaye muri afuganisitani ntawe utazi ko mu aba- abaganga ba mbere bava ba- mu minsi yahera bava afuganisitani abaganga abantu bize amasiyanse ibintu bikomeye cyane ibyigwa bikomeye cyane by'abakene- b'abakenyezi uyu munsi bakaba bakwiye mu ishuri nicyo gituma nakubwira ko ah, intambwe iraje imbere ariko irashobora gusubira inyuma politiki ibishatse bituma mpamagarira bose babiri kugira ngo nta n'umwe ashobora kimwe ah, adafashijwe n'u- n'u- n'uwundi hanyuma hagati y'abo babiri hariho bye- nk'uko novuga ah, twebwe twese turwanira agate- agateka kazina muntu dutegerezwa kwaniza ko turi kumwe kugira ngo eh, kababure abo bantu ari abo bakenyezi n'abo- n'ayo mapolitiki ni ukuvuga twe tuguma hagati tukamiza ko ntawe akuye guharika abyiyumviriye umutegetsi yabyiyumviriye cyangwa umukenyezi yabyiyumviriye byatumwe n'abantu bari hagati abo batwebwe abakenyezi bakomeye bafashijwe n'abagabo bamwe bamwe nibo bakuye ibyo kwahukana kurongora abagore benshi nibo bakuye n'ibindi byinshi biriko bira- urabona ibintu biriko birabubu reka tugarutse ku kindi kibazo nkoramutima hari amakuru yatangajwe mu minsi iheze avuga cane cane ukuntu abapfasoni babandanya gukubagurwa babandanya eh, gufatwa ku nguvu aho novuga cane cane abapfasoni bari mu makampi impunzi mwavuze ikibazo gihambaye co guharika nico kibazo caravuzwe cane rwose mu burundi ikintu akamomotera abantu bose bari inyuma y'ayo mabi akorerwa abapfasoni ni nkakahe reka nabyite amabi akorerwa abakenyezi ni menshi cyane ntawo yadondagura ngo ayaheze harimo ibyo byo gukubagurwa Nta- igituma mvuga ni ntawo yadondagura ngo ayaheze ahubwo uwo yavuga hamwe abakenyezi twese twuhaguruka tukabivuga ntawuzi aho byoshika n'igituma atavyo muzi mwebwe bamenyesha amakuru ni uko abakenyezi atavyo tuvuga ibiba birarenze ibyo tumuzi kubera abakenyezi barinumiye ni ibibazo bitegerezwa guhagurukirwa icyo kibazo cyane cyane ni ubutegetsi igituma ndabikubwiye ni uko ahantu hose byaheze byahejejwe n'inkoni ndende ikubiswe ababikoze ahantu hose ndabisubiramwo byakijwe n'inkoni ndende ndaguha akararo ngaha muri canada hako ukubita umugore muri iki gihugu wokwiba banki amahera bimwe bita burakaje ukagenda n'inkovu uka- ukagenda kwiba amahera mu- muri banki ufunga imyaka mike gusumba imyaka ukubita umu- umu- ufata ku nguvu umugore mu gihe rero i burundi atangoni iriho ntibisoreka ari ngaho ari mu makambi y'impunzi ari hehe inkoni ndende nicyo kintu kizokura ubwo bugaba muri abo bantu nk'umwigisha afashe ku nguvu umunyeshuri muri iki gihugu ntazopfa asubiye mu ishure na rimwe baramwaka icyo bita uruhusha rwo kwigisha mu majambo make cyane rwose akamomotera abantu bose baba bakora ayo mabi abakora ayo mabi ni abarwayi bararwaye nibagende kwa muganga bivutse nta kindi noronka mvuga kuri bo regine kirondeye murakoze cyane rwose ku kanya muhaye radiyo ijwi ry'amerika urakoze cyane turi kumwe
tagisikiza uruhande barara igira hirya ariko mada hirwa akwiriye ahantu hose winyegera ariko abanyabugongera ntabwo njya mbizera muri abanyamitwe kose kase ngo jewe ndi uw'ibihugu yego rata uri umunyarusangikazi kuko nibo bagenda bimyozora nk'inka zabo uzi ko nabona uri umunyabugo neza neza dore wambaye nkabo uravuga nabi ururimi rw'iwacu
ariko abirasi bimuhumurwa mani shofe wenda abona ashaka uri iwacu rusange uradutwara neza kandi ndakwizeye
mie kwetu ni bugo ndiyo bugo wiki ni ukuvuga ko buri wese muri twebwe yagiye yibeshya ku wundi yabababababa yewe shofe twigendere kombo tagisi yaje kombo tagisi ni ikiganiro gishya kuri radiyo ijwi rya amerika muze dutembere mu karere k'ibiyaga bigari na kombo tagisi iyi tagisi ikorera hafi y'umupaka ishobora gute gutwara abantu baturutse mu mihingo yose kandi bafise byinshi bibatandukanye Mu maneno ya kuchekesha Kombo Taxi inatuonyesha ya kwamba watu wa kutoka mbalimbali na watu wa makabila mbalimbali wanaweza kuishi kwa amani.
kombo tagisi muyitegurirwa kandi mukayigezwaho na La Benevolencia Royal.
ubu naho ni wa mwanya ijwi rya amerika ribashikiriza ibintu byaranze leta zunze ubumwe za amerika muri kahise no muri bino bihe tugezemwo mugenzi wacu thomas kamirindi arabidushikiriza
mwaramutse neza uburusiya bwateye ukraine burashaka kuyigarurira abahanga baribaza niba ari intambara y'ubutita ya kabiri itangiye n'uko leta zunze ubumwe za amerika izabyitwaramo nibyo turebera hamwe muri make ikaze mu kiganiro amerikana ikinyamakuru los angeles times cyo muri leta zunze ubumwe za amerika cyandika ko intambara yo muri ukraine ihinduye amateka irangije imyaka mirongo itatu y'amahoro ku mugabane w'uburayi kandi igaruye ikintu gisa n'intambara y'ubutita mu gihe cy'imyaka hafi mirongo ine n'itanu kuva mu gihumbi magana cyenda mirongo ine na karindwi kugera mu gihumbi magana cyenda na mirongo cyenda na rimwe intambara y'ubutita yashyamiranyije uburengerazuba bw'isi bugendera ku matwara ya gikapitalista kandi bufite umutaka wa gisirikare wa leta zunze ubumwe za amerika n'uburasirazuba bw'isi bwari bufite amatwara ya gikomunisite n'umutaka wa gisirikari w'icyahoze ari URSS repubulika zunze ubumwe z'abasoviyete inshuro nyinshi muri iyo myaka leta zunze ubumwe za amerika na URSS bari hafi kurwana bakoresheje intwaro za kirimbuzi inshuro izwi cyane niyo mu gihumbi magana cyenda na mirongo itandatu na kabiri ubwo URSS yashatse gushinga intwaro za kirimbuzi muri Cuba igihugu gitandukanijwe na Amerika n'amazi y'inyanja kuri kilometero hafi ijana na mirongo itanu zonyine gusa abahanga mu by'amateka ndetse n'ibya politiki bamwe na bamwe batekereza ko intambara uburusiya bwagabye kuri Ukraine yaba itangije indi ntambara y'ubutita nshya niko nka naoko weike mwarimu w'amateka muri kaminuza ya leta ya michigan michigan state university yabwiye ijwi ry'amerika david sakonyi mwarimu muri siyansi za politiki muri kaminuza george washington y'i washington hano nawe aryungamo mu kiganiro n'ikinyamakuru usa today avuga ko iki gitero gihinduye umubano hagati ya leta zunze ubumwe za amerika n'uburusiya ati birashoboka cyane rwose ko twinjiye mu kindi gihe kirekire ibihugu byombi bigiye nanone kurebana y'ingwe ku bandi bahanga ariko si intambara y'ubutita ya kabiri itangiye ahubwo ni ikindi kintu gishyashya kandi giteye ubwoba kurushaho barimo faith hillis wigisha amateka y'uburusiya muri kaminuza ya chicago na john lewis gedis uyobora ishami ryigisha amateka y'intambara y'ubutita muri kaminuza ya yale bo baragira bati si intambara y'ubutita ahubwo ni intambara y'umuriro intambara y'ubutita yarangijwe n'iki nk'uko tubisoma ku rubuga rwa heritage foundation ikigo cy'ubushakashatsi mu bya politiki hano muri leta zunze ubumwe za amerika perezida ronald reagan amaze gutorerwa gutegeka igihugu yasanze ingamba zo gukumira amatwara y'igikomunisiti no kurangiza intambara y'ubutita zidahagije yafashe icyemezo ahubwo cyo kurangiza intambara y'ubutita noneho ashinga abajyanama be bo hejuru umugambi mushya wo kubigeraho bashyize imbere ugushegesha URSS mu rwego rw'ubukungu mu rwego rw'imari no kuguza amafaranga ikoranabuhanga no gucuruza peteroli na gazi ahanini nibyo byatumye intambara y'ubutita irangira na URSS irahirima ubu rero Amerika yabigenzi ijwi ry'Amerika uburusiya bukimara gutera Ukraine leta zunze ubumwe za amerika yahise ihuruza isi maze ibihugu bikize bifatira uburusiya ibihano bikomeye mu nzego zitandukanye ubukungu n'imari ubucuruzi ikoranabuhanga ndetse na siporo ku buryo uburusiya bubaye nka afurika y'epfo y'igihe cya apartheid ariko igihano gishobora kuruta ibindi nk'uko perezida wa Ukraine volodimir zelenski abisaba ni ukwambura uburusiya icyicaro gihoraho mu nteko y'umuryango w'abibumbye ishinzwe umutekano ku isi ikigo ntaramakuru afp cyo mu bufaransa cyandika ko leta y'ubwongereza nayo yaba yiteguye kubiganiraho n'umuryango w'abibumbye naho ibitangazamakuru binyuranye byo muri amerika birimo televiziyo fox news bivuga ko bamwe mu ntumwa za rubanda bamaze gushyikiriza inteko ishinga amategeko ya leta zunze ubumwe za amerika congress umushinga w'umwanzuro usaba perezida biden kumvikana na loni uko uburusiya bwava mu nteko ishinzwe umutekano ku isi iyi nteko yashyizweho mu gihumbi magana cyenda na mirongo ine na gatanu n'itegeko shingiro ry'umuryango w'abibumbye igizwe n'ibihugu cumi na bitanu birimo bitanu bifite icyicaro gihoraho aribyo leta zunze ubumwe za amerika ubushinwa uburusiya ubufaransa n'ubwongereza uburusiya bwafashe umwanya wa URSS imaze gusenyuka mu gihumbi magana cyenda na mirongo cyenda na rimwe ibi bihugu bitanu bifite ububasha bwitwa veto bwo kuburizamo ibyemezo bya loni bamwe mu banyapolitiki n'abanyamategeko bavuga ko kwirukana uburusiya muri iyi nteko ya loni bidashoboka kuko kimwe n'ibindi bihugu byose uko ari bine bifite icyicaro gihoraho yanditse mu itegeko shingiro rya loni ariko umuvugizi wa minisitiri w'intebe w'ubwongereza boris johnson we yemeza ko bishoboka yatangarije abanyamakuru ko itegeko shingiro rya loni riteganya inzira zabyo ikinyamakuru the week cyo muri leta zunze ubumwe za amerika nacyo gisobanura ko bishoboka gihera ko uburusiya bwafashe icyicaro cya urss nta rwego rwa loni rwanditse mu itegeko shingiro nk'inama rusange rubyemeza ahubwo bwicaye mu nteko ishinzwe umutekano ku isi biturutse ku nyigo y'abajyanama ba loni mu by'amategeko yonyine gusa the week iti leta zunze ubumwe za amerika yari ikwiye gusaba inama rusange ya loni gutora kugira ngo iki cyemezo giseswe bityo rero uburusiya buve mu ntebe yabwo ihoraho nshuti zacu ikiganiro amerika nacyo uyu munsi ntahagihumurije mbashimiye ko mwagikurikiye maze rero mugire umunsi mwiza umunsi w'amahoro mwari kumwe na thomas kamirindi murakarama
nshuti mwese mukunda radiyo ijwi rya amerika ibiganiro tubateguriye kuri ino saha bigarukiye ngaha tubone akandi karyo ko gushimira enjeniyeri yadufashije mu buhinga bw'ibyuma na diyodone cyubahiro yadufashije kwegeranya ibiganiro n'amakuru twabateguriye muri kano kanya kuri mikoro mwari muri kumwe na oriyani itanga ishaka mugire umunsi mwiza murakoze